murumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mudusange no kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu naho ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com ndabasuhuje mbahe ikaze mu makuru yacu y'aka kanya mugiye kugezwaho nanjye jeffrey mutagoma mu nkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi zifite ubwoba ko abarwanyi b'abamayimayi bashobora kuzigabaho igitero mu rwego rwo kwihimura ababyeyi babiri abafashoni nibo babonye umuntu afise igunira irimo ibintu baca baramwinuba bamwinubye bacabwira abashingantahe abagabo nibo baca bamwiruka ko bahura afise inkoho zibiri n'amashoro indani niko kumufata kumutwara ku butegetsi
uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi asobanura uko zatungiye agatoki inzego zibishinzwe bagata muri yombi imwe mu barwanyi b'abamayimayi turanyarukira mu rwanda kureba ibihavugwa ntimujye kure ni mu kanya twari tumaze kubibabwira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda honyine ni muri Kongo ziravuga ko zitewe ubwoba n'abantu bakekwa kuba abarwanyi b'abamayimayi bashobora kugaba ibitero muri iyo nkambi bitewe n'uko hari umwe muri bo bafatanye imbunda mu nkambi avuye uh, mu misozi ya Nakiheri iri muri teritwari ya Fizi. Iyi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
nyuma yaho muri kino cyumweru dusoje hari umugwanyi w'umumayimayi wafatiwe muri village ya gatandatu afite imbunda zibiri yaravanye mu misozi miremire na Kiheri hanyuma akajanwa gufungirwa Uvira zimwe mu mpunzi z'abarundi zagize uruhare mu gufatwa k'uyu mumayimayi zivuga yuko zugarijwe n'ubwoba kuko isaha iyo ariyo yose zishobora guterwa n'abamayimayi Nduwayo Vincent ni umuyobozi wo muri village ya gatandatu yo mu nkambi yo mu Rusenda aragaruka ku miterere y'iki kibazo kiraje inshinga impunzi abereye umuyobozi mu camake ikibazo cyashishe muri village abavyeyi babiri abafashoni nibo babonye umuntu afise igunira irimo ibintu baca baramwinuba bamwinuvye bacabwira abashingantahe abagabo nibo baca bamwiruka ko bahura afise inkoho zibiri n'amashoro indani niko kumufata kumutwara ku butegetsi bamutwaye ku butegetsi ubwo abanyagihugu bafise ubwoba ntibaraneza mu mazu ntibaraneza mu mazu benshi bariko barava mu maviraje baja kurara mu yandi maviraje n'ubu abandi abandi bambwiye ati yuko bataza kuharara ubwo twageraga muri village ya gatandatu hari imvunzi twahuye zimukiye ahakorera igisungusungu kubera gutinya yuko zishobora kwicwa bitewe n'uruhare zagize mu gufatwa k'uwo mugwanyi w'umumayimayi wanyuze mu nkambi afite imbunda Nadia Nzeyimana yavuye muri village ya gatandatu aza gukambika ahakorera igisungusungu impamvu cyane baduhiga ku kubera abo uwo muntu apfunzwe imiryango y'uwo bafashe ntidutoteje ku kubera inkoho zabo bakavuga uti iviraje yose izotuma ipfihere inkoho batazirose nta mahoro turimo turatora iki kibazo cy'ubwoba kiraje inshinga impunzi z'abarundi zo muri village ya gatandatu cemezwa na Emmanuel Ntirampe ba userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda by'ukuri nk'uko babivuga baravuga yuko umuntu yafashwe afatana ibigwanisho ariko uwo muntu akaba yaravuye yari yerekeje mu misozi iyo bavuga ko yari avuye basanzwe bakorera akazi kabo rero hariho abantu bavuze ati uwo muntu n'uw'iwacu tubwiriza kuza kwishyuza umuntu wacu muwafatishije natwe tukabasubiriza mu ndumane kubera rero uko kuntu bavuga ngo kubasubiriza mu ndumane umuntu ntashobora gutahura ni kugira gute abantu bashobora gupfa cyangwa bagahura n'ibindi bibazo nubwo biri uko Emmanuel Ntirampeba avuga yuko hari ingamba bafashe mu gucungiriza impunzi umutekano nka twe nk'abarongozi b'ikambi twaragerageje kuvugana na seneri isanzwe irongoye impunzi ku rwego rw'igihugu turagerageza kubereka yuko byari ibintu bikomeye by'uko abantu babwiriza gukurikirana umutekano wabo mbese ntibi iyo miryango yonyine iba ikibazo cy'impunzi zose ubwo rero n'uyu munsi mbere na n'abasabye nababasabye ndababwira ati byari byiza ko hoba akanama gahuza impunzi eh, abarongoye impunzi kagahuza n'abarongoye abakongomani basa n'aba- n'abadushavuriye tukerekana ko twata mugambi twari dufise wo gufata n'aba bantu ahubwo nuko yabonetse ko hari ikintu kimwagira aricyo catumye umuntu atonyegeza twagishikanye habona umuvugizi w'igisirikare muri kivu y'epfo kapiteni diodone kasereka avuga yuko umutekano w'izi mpunzi nta kizawuhungabanya kuko urinzwe n'abapolisi ndetse n'abasirikare muri teritwari ya fizi inkambi ya rusenda yubatsemo hahora imigwano y'imitwe yitwaje ibigwanisho ibangamira abaturage b'abakongomani aho iyo mitwe yitwaje ibigwanisho yica abaturage ikanyaga amatungo yabo ndetse igatwika n'amazu vedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda w'umutara ya kivu y'epfo
urakoze vedaste ngabo utugejeje mu rwanda aho umuryango wita ku barokotse jenoside ibuka ugaya iyi miryango yihakana abana isigaranye ari bato mu rwego rwo gushaka kubarira imitungo yasizwe n'ababyeyi b'abo bana ibyo bibaye nyuma y'urubanza ruherutse gukizwa mu rukiko rw'ikirenga rugasubiza umwe mu bana barokotse jenoside imitungo ya se yari yarimwe n'umuryango we asumuta kabowe nibyo atubwira kuwa gatanu w'icyumweru dusoza nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore tuyishimire yive waregaga umuryango wa se kumwihakana urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya dn hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa umubiri wa dusenga inosa ari we ive yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya jenoside warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na yive tuyishimire kuwa gatanu w'iki cyumweru nibwo umusore tuyishimire yive urukiko rwanzuye ko ari uwa gusenga inosa wishwe mu gihe cya jenoside umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko uwo mwana utamuzi kuri tuyishime watsinze urubanza yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko nubwo byari agahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye bw'inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeye ngewe ku giti cya ntabwo nifuza ko hakorwa ADN ku mubiri wa papa kuko numvaga ari nk'agashinyaguro ariko ubu mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya ahagaragara twabonye sirikare ya papa ku munsi wa kabiri laboratwari ifataho sampo yo kujyana muri labo natwe batujyanayo nanjye nasanze bifitanye isano na papa nk'uko yari nabivuze n'ubundi kuko ntabwo namwitiraga aho kuko bwari amaraso yanjye nahanayaga ukuri nahanayaga yuko data atazima basanze muje na papa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana hafi ijana ku ijana Ah, uwamakanaga ari we tante nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umunyasikoro biranshimisha kuko mbonye ubwo butabera kure binababaje kubona aho ubona umubyara uko babanje gutaburura tuyishimire yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubu bahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi n'ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije bwanayishakiye nafutari hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango wamureze eh, bafitanye n'isano aho umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga amukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa gusenga inosa avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa nyina umubyara we yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize mu by'ukuri njye numvaga ari abantu ba- bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kwimara byaje kugira aho rero baratwikata batubwira ko basanze tubeshye yewe umwana yagiye ah- yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yajugunywe ahantu batazi ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu mwari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be muri abesikoro wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye yo ubwayo iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo ijya ibona ndetse igasaba abantu bagiye bakira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane hari n'aho twabonye abana biyitirira imiryango y'abantu bapfuye muri jenoside ugasanga umuryango warokotsemo umwana umwe wari ukiri mutoya igihe kikagera hakaba hagira undi muntu uza ngo burya tuva inda imwe burya nanjye ndi mwene so wanyu kubera kuba yashaka nabwo twagiye tubona ingero nkeya yewe hari n'umwana utari n'umunyarwanda ufite inkomoko yo mu burundi waje yiyitirira umuryango umwe wazimye hariya i Huye ashaka imitungo y'amazu yari iri hariya mu mujyi araburana yewe kino kibazo eh, kiriho kitari ku bantu benshi ariko uko kiba giteye kiba gikeneye isesengura ryimbitse kugira amakuru nyayo ku muntu ufite ikibazo umwana umuntu wakabaye afite inshingano ku mwana ari we uhindukira akaba ikibazo umuntu wese yakabaye abona ko amateka y'uwo mwana ibibazo uwo mwana afite byakabaye bihagije binarenze ubushobozi bw'uwo mwana gutekereza ku kubyongera cyangwa kumuriganya mu by'ukuri eh, ni ibintu bigayitse Yves tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'ike ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo ku bana baduhuje ikibazo icya mbere ni uko numva ndashaka gusaba umunya- umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu bagira ubumuntu nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu bakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima nya- w'ubunyamaswa bugize aho uhakana umwana numva ko abana twaba duhuje ibibazo nibahaguruke kandi nsaba n'imiryango y'abacikacumu izo seneje ibuka nibahagurukire kino kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku gihumbi magana abiri yatwawe ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye mike ibibazo byayo bikiri mu nkiko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi ry'amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika riracyari mu rwanda aho leta y'icyo gihugu ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi baherutse gutangiza uburyo bushya bwo kuvuza bya- bwa- bugenewe kuvuza impunzi zahungiye mu mijyi bakoresheje ikarita ya mituweli cyakora bafite indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi bavuga ko bagihura n'ingorane kuko imiti bahabwa bahabwaga ku buntu ubu basabwa kuyigurira batanze amafaranga angana n'icumi ku ijana y'igiciro cyayo iyi ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru guhera mu kwezi kw'icenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu rwanda kuva ku mwana gushika ku ukuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituweli iyo ngingo yafashwe na hcr ishyirahamwe mpuzamakungu ryita y'impunzi ifadikanije na leta y'u rwanda yamara naho biri uko haracarimo ingorane cyane cyane ku bantu barwaye indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice cumi ku ijana by'igiciro c'umuti akarorero nk'umutugugwa ibihumbi mirongo ibiri vy'amanyarwanda umurwayi atanga ibihumbi bibiri ni mu gihe kare ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarita ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ndwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise impunzi turarira nyine nta kundi turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuze twishyura dipusi ese iyo dipurusa tuzayikurahe abo ni abasaza bageze muri za bukuru ese batazayibona bazaba bate bose siko bakora nti- ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diyabete abafite indwara z'imigongo ind- indwara za kanseri indwara zi- zikomeye nyine nk'izo ngizo none nibavuga ngo uriha dipurusa uzayikura hehe bayatwishyurire kuko eseri yatwishyuriraga cyangwa se baturekere ya seri ikomeze ituvure kuko yahoraga ituvura kadagi benwa icagiye acutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira n'abo bakongomani nawe nyene asanzwe afata iyo miti avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi baremvye kuko bayabuze urebye mu bantu bafite maladi koronike iyo irahenda cyane abantu bamerewe nabi cyane naje tuvugana imiti mu diyabetike imiti irangoye ntayo mbona ubu tumeze nabi cyane kandi hashere yahoraga iyiduha yose njyewe bahoraga ba- bantangira ibihumbi mi- mirongo inani none ubu nta na- na- nta na kimwe ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko nta kazi mfite nyine ni ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro ingaruka ni uko tumerewe nabi urabona ifite maladi koronike ukaba udafata imiti mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa ariko se simbifitiye amakuru ngo menye ngo hari abantu bapfuye ariko bashobora kuba barapfuye simbizi ariko nzaba merewe nabi cyane twifuza yuko byaguma gutyo rwase igafata sharije imiti y'abafite amamaladi koronike Eh, ikazibahereza imiti bafite ishami rya aha bagatanga amafaranga bagahora badu- baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe bumva baba bagize neza rwose utwara komite y'impunzi ziba mu bisagara patrice ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo cyamaze gushikanwa muri hcr ijejwe kubavuza hagati aho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuserukeko tujye turakenguruka cyane ni ni intambwe ikomeye turashimira leta y'u rwanda tugashimira hasere ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye ibi bintu kugira tubishike ko byaciye kure twaraganiriye n'abatari bake abavuye i geneve kuri siege arabavuye muri hasere nyine tu- tuvugana ingene byogenda abarwayi indwara zidakira cyangwa n'abo basaza nabo nyine iyo mituweli zirabaraba turi ariko turagerageza ku- kubavugira kugira barabe ko aha yo bandanye bavura mugabo nta kirava muri mu kwivuza uburyo haseri afise abaganga indani muri haseri ariho umugwi w'abaganga ujejwe ibibazo nk'ibyo naho tutokwifuriza ko abantu bagwara urinze agwara azokwigora tuzofuma tu- dufashanya nk'uko twahora mugabo kuriha icumi ku ijana si cumi no kuri ijana ku ijana mu nama iheruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi abaserukira hcr bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cotorerwa umuti hafi impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitanu nizo zivuzwa n'iyo mituweli ukitswe n'amagara atumbera ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi canke ikindi cangombwa c'impunzi gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko hosubira hagatunganywa ikindi kiringo co gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka cumi n'itandatu kuko ubuheruka hari abatashikiriwe ku mvo zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canke abatabimenye Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderese ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikigo kigisha muzika mu rwanda kimaze imyaka itanu gishinzwe mu kiganiro muri sanga mu kanya twaganiriye n'umuyobozi wacyo bwana murigande jacques mu rwego rwo kumenya uko kifashe n'ibyo kimaze kugeraho muri icyo gihe n'uko abanyarwanda n'abanyamahanga bifuza kukigana babigenza yatangiye atubwira uko cyatangiye
uko ryatangiye ni muri gahunda za leta yo guteza imbere ikintu cyose gishobora kubyaza umusaruro kigateza igihugu imbere kikanatanga akazi ku rubyiruko rero hari uburyo bwitwa TVET bwo kwigisha buhari mu rwanda cyane mu masekitazi menshi cyane ari ubugeni ari agirikaca ari ayiti byinshi cyane ubu ngubu abantu benshi biga umwuga n'ubumenyingiro niko byatangiye nuko rero twumvise ko iyo gahunda ihari turagenda tutanga ibitekerezo niko baje kumfata ngo turebe ukuntu twakora iryo shuri rya muzika nuko rero leta ibiguhaye uwo mukoro niko nabyitaho kuvuga bati genda ushake uburyo bwo kwigisha urubyiruko muzika abantu bateze amatwi ijwi rya amerika tubwira ukuntu byagenze tubwira uko watangiye wenda tuvuge nk'umunsi wa mbere ugiye hariya ku nyundo ngira ngo niho mwakoreraga uko wahageze uko wahabonye umunsi wa mbere uko byakugendekeye yego rwari urugendo rutoroshye ko ibintu byinshi ntabwo nari mbimenyereye urabizi ko nari maze imyaka myinshi cyane muri canada ariko nubwo nabimaraga muri canada iyo myaka yose u rwanda rwari nirwo rwari ruri mu mutima wanjye igihe cyose kandi nakomezaga nza mu rwanda kenshi nkareba ukuntu ibintu bimeze ukuntu muzika iteye ariko nanone ntago ntago byari byoroshye kubera ko hari realitizi nyinshi umuntu aba atazi noneho tugenda ku nyundo banyereka ku nyundo nari najyanye na icyo gihe hari minisita albert nsengiyumva yari minisita ofu siteti muri tiveti cyangwa yari minisita nako tiveti turajyana baranyereka aho hantu ubwo twari tumaze kuvugana ibindi byinshi cyane by'ukuntu twabikora ako munsi wa mbere banyereka inzu dushobora kuzakoreramo bamaze niba byakunda cyangwa bitakunda usanga rwose ku nyundo n'ahantu heza ubusitani bwiza hari hari sebeya uruzi rwa sebeya ruri hariya nkareba ko umuhanzi igihe byiza rwose ko yakwiga kandi akiga neza twinjira mu kigo cyari kimaze imyaka myinshi kikozwe urazi ko kiriya kigo cyo ku nyundo kimaze imyaka myinshi cyane bacyubatse muri bihumbi ubwo se muri tanu na kabiri urani kera cyane tanu na kabiri tutarabona na independanse ibyo bise independanse ni kera
ni kera ubwo dutangira dutyo ubwo hari harimo se n'ibikoresho cyangwa bakweretse inzu bati irwarize
banyeretse inzu banyereka n'ukuntu tuzashaka ibikoresho iyo nzu urumva hari hari harimo ubugeni already ubugeni bwawe bwari bumaze igihe ibikoresho tugenda tubishaka buhoro buhoro ibyo twatangije n'ibikoresho byari nanone bimwe by'abarimu nanjye n'ibindi twabikuye mu baterankunga bacu icyo gihe ba patinazi bacu na n'ubu bakiri patinazi bacu gusa abaterankunga abafatanyabikorwa ariko noneho tumaze amezi agera kuri atanu twari tumaze kubona ibikoresho by'ishuri twabiguze twabiguze iyo ngiyo mutuye aho ngaho hafi ibikoresho byiza cyane turabizana noneho dutangira gukora neza mu buryo
nuko rero abantu abanyarubyiruko bashaka kwiga muzika bamenye bate ko icyo kigo gihari mbega sa n'utunyuriramo abo wanditse bwa mbere bari bangahe baje bate
rero urugendo ushobora ukuntu twatangiye rero twakoze tuwa dukora urugendo tumenyesha abantu ni ibiki tugiye gukora mbese tufata dutanga itangazo muri radiyo tujyana n'abahanzi bakomeye bo mu rwanda bari basanzwe tuzenguruka igihugu cyose noneho twebwe uko abahanzi bacurangaga harimo bandera harimo ba noresi harimo ba tom close harimo ba vadamani harantiyari harimo ni benshi icyo gihe uko bacuranze hari abantu benshi cyane ndavuga abantu bagera ku ibihumbi ijana na hose twagendaga duca tukajonjora noneho natwe twabwira tukabwira urubyiruko ruri aho ngaho ibisabwa uwumva ibisabwa yari ko umuntu yarangije amasomo yabo y'imyaka icyenda icyo bita tronkome hano turatanga turajonjora noneho igihugu cyose pe turajonjora tujonjora mu bantu benshi twabaje guhiganwa ngubu ndavuga agera ku igihumbi kirenga cy'abantu twajonjora abantu mirongo itatu abantu mirongo- muri abo mirongo itatu uyu munsi mushobora kuba mwibuka hari abamaze kugira amazina rwose meza nka ba ivuri uwo wita ivuri uwita- uwo- uwitwa igor mabano abitwa ba metusela abitwa ba bandera ni benshi ubu ngubu bamaze kurekodinga indirimbo ivani impano ah, ashobora kuba na ba mutuzo courage mutuzo jean luc ni benshi bamaze gusohora indirimbo uretse urebye ni nka bose basoho- basohoye indirimbo hano mu rwanda barazwi ubu ngubu n'abandi bacuranga nka sebeya bendi imirasire ni abantu rwose niba uri mu rwanda cyangwa ukurikirana ibyo mu muzika yo mu rwanda eh, hano bamaze ku- kwandika izina iyo ni promotion ya mbere ku murongo wa telefone dufite uwitwa alexi alexi ikaze mu kiganiro muri sanga Eh, murakoze cyane Eh, aha ku kimisagara nyine ubusanzwe twiga ibihugu muri nyaruguru ariko twumva ko nyine icyo kigo cy'inyundo cyo ku nyundo na umubiri natubwire niba badateganya kuba bafungura amashami akaba yagera no mu tundi turere uretse mu kigo uretse mu mujyi wa kigali gusa Ah, ndumva ari iki nagira ngo mubaze Eh, urakoze alexi arakumva reka gusubize urakoze alexi eh, niba muri kimisagara aho dukorera turi i muhanga ntabwo ari kure yanyu cyane ni iminota mirongo ine n'itanu gutyo Um, ubundi dukorera i muhanga twimikiye tuva tuva rubavu ku nyundo tuza tuza i muhanga niho dusigaye dukorera Um, ku- ntabwo turabona uburyo bwo gufungura ayandi mashami ahandi hose mu rwanda ariko ni igitekerezo bagejeje eh, kuri leta abanyeshuri benshi mbongo ndavuga urubyiruko ubwo turarindiriye u- igihe igihe bazatubwira ati- bati hageze ko mu- mu- mufungura ayandi mashami tuzabikora tuzashaka ubwo bushobozi tu- tu- tubikora ariko ni ibintu biriho biratekerezwa kubera ko abantu benshi barifuza kwiga kandi urumva amashuri aracyari amwe gusa mu rwanda hose ni ishuri rimwe rya muzika rihari radiyo ijwi ry'amerika reka twakire na eric ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane yewe ndashaka kumubaza urebye n'intego bari bihaye nk'ishuri eh, bageze kuri kangahe ku ijana noneho ari nk'abanyeshuri ba- bari biga noneho bageze igihe cyo kurangiza bakaza bagakora hiti ba- wenda bakora nk'indirimbo imwe cyangwa ebyiri bakongera bakaziba ese baba bakora foro apu barebe aho i- abo banyeshuri batoje bigishije aho bageze cyangwa ni ukuba ni uku iyo barangije kwiga ni ukubasaba bika- bikagarukira aho ngaho icyo ntikibabona ariko murakoze urakoze cyane eric ugire umunsi mwiza aha ni murakoze bya amerika Eh, reka umutumirwa agusubize Mm, okay arakoze ni ibibazo byiza cyane Iki- icyo ngicyo cya mbere mu ntego twihaye ah, rwose biri byose ndabona biri mu nzira Ah, ikintu cya mbere kubera ko ku nyundo hatubanye hato aha twakoreraga muri rubavu eh, leta yaduhaye kampusi yacu twenyine kandi nini hano i Muha- hariya i muhanga dushobora kuba dushobora no kubaka n'izindi nyubako z'ahantu umuntu ashobora kuza- kuzajya yigishiriza ikindi tugezeho ubu ngubu ni uko twifuje ko hazamwo n'ayandi mashuri ajyanye n'umu- no- no- no- no- n'umwuga w'umu- w'umuhanzi so vuba hano tuzatangiza ishuri ryo ku- ryo kwandika filime by'umwuga kandi dutangize n- n'ishuri rya- ry'ikinamico kubyina no gukora ikinamico ikindi nacyo kituri kituri eh, ruhande nacyo turimo turatangiza gu- gu- gukoraho ni uku- ni ugukora integanyigisho y'imyaka yindi imyaka ibiri y- ya- y'amashuri yisumbuye noneho bivuge ko umuntu a- ashobora kuzifuza kwiga college level aza aza- ashobora kuzakomeza akiga yindi myaka ibiri eh, ire- a- arangije imyaka itatu tuba twamwigishije akaza- aka- aka- akanakomeza ikintu cyari cyabidindije cyabitindije ni ukubera ko ntabwo umuntu ya- ya- ya- ya- yakubaka university cyangwa se college afite gusa abanyeshuri mirongo itatu barangije umuntu aba- abanza akagira kwanza abanyeshuri bashobora kuzahiga ni ibintu bifata umwanya ariko bizakorwa vuba nabyo nanone gutegura gukora integanyanyigisho then tukazafungura iyo i- ah, ah, ah, iyo myaka yindi ibiri y'amashuri yisumbuye ubwo siko bayita Eh, hanyuma kuri ya bindi yabajije by'ukuntu tubakurikirana um, buriya imyaka itatu biga nta kindi tubigisha atari ukuntu bazitwara ku mwuga kubera ko ibyo tubigisha twabikuye ku mwuga ni- bigenda bite so umuntu aba ategura umunyeshuri imyaka itatu ukuntu azitwara ku mwuga ku bijyanye no kwipromotinga imicurangire imiririmbire gutunganya muzika nibyo nibyo nibyo nibyo du- nibyo twigisha tugamije mm, ku muntu mm, uzajya ku kazi
radiyo ijwi ry'amerika nshuti mwese twari kumwe turabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi dushimire injiniya santos wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na fasil gabeho wegeranije aya makuru kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma muramukane amahoro n'amahirwe